Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan bitootessa sagal bara 2018 keessummeessituun keessan irraa antuu jibee horaate.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan pirezidaantiin keeniyaa uhuru keeniyaataa har'a hoogganaa garee mormituu raayilaa odingaa wajjin wal ga'uudhaan waa'ee biyyattii dubbatanii jiru haasaan isaanii abdii qaba jedhama.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa haala oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa irrattis gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa afeerraa keenya amma oduuf nama.
Itoophiyaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reener waa'ee labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi qabdu sirriif ka ta'uu qabu ta'uu dubbatan. Daawwannaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerson gidduu kana Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuudhaan ambaasaadarri Reeneriif gamta Afrikaatti ambaasaadartii Yuunaayitid Isteetsi kabiraan Meerii Leeyoonard gamtaadhaan ibsa kennanii irratti kan isaan kana dubbatan. Akkana jedha Reener.
Ejjennoon keenya sirriif kan ta'uus malu ta'uusaa waan nutti dhaga'ameef jecha kana jenne ministerichi dhimma alaa yuunaayitid isteetsis kaleessa kanarra deebi'anii dubbatanii jiru yaaddoo nageenyaa qabaachuusaa fi nageenya uummata isaa mirkaneessuu akka fedhu kan mootummaan Itoophiyaa dubbates ni hubanna garuu immoo yeroo kana godhu karaa mirga uummataa fi. dirree siyaasaa uummataa kabajeen akka ta'uu qabu baay'ee abdannaa jechuudhaan dubbatan ambaasaadderichi ameerikaa maayikil reener labsiin yeroo muddamaa itiyoophiyaan baaste ka duraaniif kan ammaa gidduu adda addummaan akka jirullee dubbatanii gara dirree siyaasaa bal'isuutti ennaa carraaqqiin godhamu argaa jirra jedhan kanneen akka hiriira nagaa uummataa geggeessuu eeyyamuu hidhamtoota gara kuma kudhanii ta'aniiku muummichi ministeeraa karaa nagaa fi fedha ofiitiin taayitaa gallakkisuuf murteeffachuu keessatti ennaa labsiin yeroo muddamaa kun labsamu kan rakkoo fiduu fi haala jiru qixxaa nama hin gargaarretti ka geessu ta'uu hubannee kana murteessine jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Gamtaa Afrikaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi Meerii Liyoonardis gama isaaniitiin kaayyoon biyyi isaanii gamtaa Afrikaa waliin qabdu dubbatanii Yuunaayitid Isteetsi nageenyaaf misoomni dinagdee ishee akka Afrikaatti baay'ee hidhatee jiru dubbatanii jiran. Gama biraatiin dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen keessa ka jiru mana marii Yuunaayitid Isteetsi keessatti mariin dhimma Itoophiyaatti fuuleffate tokko geggeeffamaa jira. Yeroo ammaa achitti kan argamtu Tigisti Gammee daandii telefoonarra jirti. Mee deemsa marii kanaa nuuf ibsi Tigisti.
Tole namoo galatoomii egaa amma as mana maree Yuunaayitid Isteetsi kaapitool hilitti mariin deemsifamaa jiru mata dureessaa Why US Policy Towards Ethiopia Matters Now jedha afaan Ingiliffaatiin godhamaa jiru gara afaan Oromootti hojjechiife imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjin qabdu yeroo ammaatti Maaliif barbaachisaa? Mariin kun maaliif barbaachisaa akka jechuuti? Marii kanaan qopheesse gamtaa mirga dhala namaatii falmu an Itoophiyaa jedhamu asuma biyya Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Gamtaa kana keessaa dhaabbanni mirga dhala namaatii falmu an Oromoo jira, an Amaaraa jira, Amnesty International dhaabbanni mirga dhala namaatii akka addunyaatti falmuu fi dhimma Oromootiif Itoophiyaa irratti illee yeroo baay'ee qorannoo dhiheessu jechuudha. Freedom House mirga pireesii yookaan mirga miidiyaa addunyaa irratti dhaabbata hojjetuu fi kaan baay'eetu jiran gara dhaabbilee kudhaniitu jira jechuudha gamtaa waan kana qopheesse keessatti. Egaa marii har'aan jalqaban daqiiqaa soddoma dura marii kanarratti keessumoonni hirmaatan yookaan immoo haasaa godhan nama lama anduraa anuraataa mitaal nama jedhamtu nama dhaabbata Oakland Institute jedhamu dhaabdee fi ammas daayirektarii taatee hoogganaa jirtu jechuudhaan raatanii yeroo dheeradhaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa, Gaambeellaa, Oomoo iddoo adda addaatti maqaa investimentii fi maqaa guddinaatiin lafa uummatarraa saamame ilaalchisee qorannoo bal'aa nama dhiheessaa turte jechuudha. Har'as haasaa isheen jalqabdee dhimmuma kanaan. Kan biraan anirratti hirmaatan mana maree yuunaayitid isteetsi asumatti imaammata yuunaayitid isteetsi afrikaa irratti qabdu irratti qorattuu an taate looran book laanchaard nama jedhamtu isheen ammallee reefuu da'anee nama dubbatu jechuudha. Qophii kana immoo marii kana taasisaa jirtu boonii haalkoom nama Oromoon qabbanne jedhee beeku dhimma Oromoo irratti yeroo baay'ee hin dhabamne jechuudha. Egaa amma ammaatti kan jiru kanumaan immoo anaaf immoo gama feesbuuktiin sagantaan kun yeroo dhume hawaasa yookaan immoo dhaggeeffatoota keenya biraan geenyu ta'a. Torban dhufus immoo sagantaa bal'aadhaan itti deebina.
Hedduu galatoomi tigiste dhaggeeffatoota keenya waa'ee marii kanaa akkuma tigiste jette booda feesbuukii keenya irratti maxxansuuf jirra akka nu hordoftan sin hafeerra. Gara Keeniyaatti innaa deebinuma pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa har'a hoogganaa garee paartii mormituu biyyattii guddichaa Raayilaa Odingaa waliin marsaa irra deebi'aa masaraa mootummaa isaanii kan Harraambee Haawus jedhamu keessatti mari'atanii jiru. marii sana booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha geggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan pirezidaantichi keeniyaa odingaanis gama isaaniitiin keeniyaa keessatti qomoon wal qoodanii jiran wal dhibuun isaanii waan bal'ataa deemeef haalli isaa akka biyyattii rakkoo keessa buusaa jiru dubbatanii jiru sagantaan guutuun keeniyaataaf odingaa waliin baasan kaadhiyeenyatti uummataaf ifa ta'u. ta'uusaa mootummaan keeniyaa beeksisee jira galmoo daawwittuu naayiroobi irraa gabaase.
pireezidaantiin keeniyaa uhuru keeniyaattaa har'a ganama dursaa garee paartii mormituu ka keeniyaa raayilaa odingaa waliin waajjira isaanii harambee haawusitti mari'atan maree isaanii akka tasaa dhaga'ame kanaanis dhimmootii keeniyaa miidhaa jiran jedhan kaasanii waliin dubbatanii jiru keeniyattaanis waa'ee maree kanaa yoo dubbatan.
elections come and go but kenya remains our future cannot be dictated.
Filannoon ni dhufa ni darballee Keeniyaan garuu filannoon darbuu jirti. Carraan egeree Keeniyaa kan murtaa'u filannoodhaan otoo hin taane badhaadhinaa fi nageenya biyyaa fi jiruu lammiilee keenyaatiin. Egaa kanarrattidha aniif obboleessi kiyya kan walii galle. Har'aa kaasee lammiilee Keeniyaa gara tokkummaatti akka itti waliin fidnu irratti ni hojjenna. Dabalataanis wantoota gargar nu hiraniif nu baasan. tokkummaa keenyaan cimsinee irratti ni mari'anna.
dabalataanis keeniyaattaan lammiilee biyyattii marti fayyadamu akka ta'aniif mareen kun barbaachisaa ta'uu himanii raayilaanis gama isaaniitiin qomoodhaan wal foonii wal dhiibuun dhala boru biyya dhaaluuf gaarii akka hin taane kan isaan kaasani.
throughout our independence history we have had doubts on how you have conducted our affairs in the face of growing divide along ethnic.
bilisummaa kaasnee haalli nuti keessa darbaa dhufne waan shakkiin guutamedha. amantaa siyaasaa fi qomoon wal qoqqoodaa waan turreef kan nama gaddisiisu garuu rakkoo kanaaf deebii kennuurraa irra baqachuu keenyadha kanaaf tokkummaan keenya amma rakkoo keessa jira qomoon adda adda ta'uun keenya nuuf dhala keenyaafis abaarsa ta'aa jira egaa kanaan morkuu danda'uu qabna amma kanaafis anii fi obboleessi kiyya wanti kun asirratti raawwachuu qaba jenneetu kan walii galle.
mootummaan keeniyaa waliigaltee raayilaa odingaa fi pireezidaantii keeniyaattaa booda ibsa baaseen lameenuu karoora isaanii kana sagantaa raawwachiisu qopheessuu ifa godhee jira gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota afrikaa duraanii ka turan hermaan kohen yeroo ammaa biyyoota afrikaa shan daawwataa ka jiran ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi imala reeks tiilarsan keessumaa itiyoophiyaa laalchisee yaada isaan kennan irratti raadiyoo sagalee ameerikaa waliin mari'atanii jiran waahila keenya tizitaa balaachuutu haasofsiise ministiriin dhimma alaa reeks tiilarsan afrikaa daawwachuu isaanii laalchisee mootummaa itiyoophiyaa waliin ennaa mari'atan dhimmoota bulchiinsa gaarii kaasuun ka dubbatan ta'uu ibsanii jiru kanarratti hermaan koohin ennaa ibsan
haalli siyaasaa yeroo ammaa itiyoophiyaa keessa jiru tasgabbaawaa miti uummanni naannolee oromiyaaf amaaraa keessatti mormii dhageessisuu fi walitti bu'iinsawwan uumamaa jiran mootummaan loogiin irratti geggeessa ka jedhu irraa ka'uudhaan mootummaan aangoof dinagdee guutummaatti dhuunfate jechuunis komee isaanii dhageessisaa jiru daandiitti ba'anii mormii isaanii dhageessisuus jalqabanii jiru sababaa kanaaf mootummaanis kalabsii yeroo muddamaa labse akkanatti fakkaatutti haala jiru jijjiruudhaaf mootummaan dimookiraasii diriirsuu qaba sana gochuun immoo waan nama sodaachisu hin qabu sana yoo godhan afrikaafillee fakkeenya gaarii ta'u.
mootummaan itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan labseef seeraaf naamusa eegsisuu akkasumas qabeenyaan akka hin mancaane eeguufi jedha isin kana maaliif mormitu ambaasaddar hermaan kohin akkas jedhu.
uummanni baay'ee muffatee jira kanaaf sochii mootummaa sana dhaabsisuuf mormii dhageessisu wanti martinuu gaarii ta'etu jiru labsii yeroo muddamaa labsuun sirrii miti kanarratti immoo labsii yeroo muddamaa labsitee. seeraaf naamusan eegsisa jechuu hin dandeessu kun farra seeraati kan nama barbaachisu gara diimookiraasiitti ce'uudha itiyoophiyaa keessatti kana dura ce'umsi diimookiraasii jiraatee hin beeku uummanni itiyoophiyaa ogeessaa fi kan bilchina qabu akkaataan hojii diimookiraatawaa ta'e yoo uumame hojii gaarii hojjechuutti ni amanu.
barreeffama keessan irratti kan aangoo gadhiisaa jiran ka bakka bu'an dura taa'aa opdo dr abiy ahmad ta'uu tuqxaniittu maalirraa kaataniiti kun akka ta'u kan abdattan jechuun gaaffii dhiyaateef.
sana sirriitti hin beeku sammuu namoota aangoorra jiranii keessa waan jirus hin beeku garuu filannoo gaarii ta'a jedheen tilmaama sun taanaan kan agammaatti baay'ee hacuucamaa ture uummata oromoo kiisuu yookaan hirphuu ta'a. namni kun jechuun dr abiy nama maqaa gaarii qabuuf amala gaarii qabaachuudhaan beekamu. kanaaf ani gama kootiin dandeettii qaba jedhee dhugaa nan ba'aaf ni filatu jedhees nan abdadha.
dippiloomaatichi yuunaayitid isteetsi olaanaan tiilersan imala isaanii dura biyyattiin baay'ina lakkoofsa uummataa keessaa guddicha akka ta'e hawaasa dargaggoof hojii uumuun akka danda'amutti dameewwan hawaasummaaf dinagdee daran akka mijeessan innaa marii isaanii akka kaasan illee ibsaniiru mee yaada kana daran nuuf ibsaa jechuun gaaffii taasisan gaafatteef hermaan kooyin deebii kennaniiru.
eeyyee yuunaayitid isteetsi biyyoota afrikaa shororkeessummaatti duulan akka barbaaddu ministiriin dhimma alaa tilersan dubbatanii jiru naannoo saayil naayijeriyaa kaaba gama bahaa yookaan immoo naannoo boko haraam jeequ chaad naannoo magrib jeequ kabiraan immoo biyya alshabaab jeequ somaaliyaadhaaf ameerikaan harka gargaarsaa hiixachuu feeti haala jiran sirriitti yoo ilaalle naannolee kana keessa dargaggoonni jiran hojii waan hin qabneef shororkeessotaan fo'amuudhaaf saaxilamu manneen barnootaa hin jiran sunis rakkoo tokko carraa fooyyee qabu argachuu ka barbaadu hawaasni dargaggeessaa lakkoofsi isaa hedduu waan ta'eef gargaarsa isaaf gochuun baay'ee barbaachisaadha.
ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmootii afrikaa duraanii ambaasaaddar heermaan koohin marii tizzitaa balaachoo waliin geggeessaniin hariiroon daldalaa yuunaayitid isteetsiif afrikaan qaban kan chaayinaa yeroo ammaa afrikaa waliin qabdu kan ilaaleen akkasumas bulchiinsi doonaald tiraamp yuunaayitid isteetsi afrikaa waliin hariiroo daldalaa qabdu fooyya'aa dhufuuf dhiisuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru gara fuula duraatti akka barbaachisetti qophiilee keenya keessatti dhiyeessuu yaalla. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kadhageenyeef dubbisneerraa. labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda godinaalee oromiyaa adda addaa keessaa aangawoonni qabamanii hidhamaa jiraachuun gabaasamaa jira. akkuma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa mattuu koomaandar nagaraa dhufeera to'annaa jala oolanii jiru ka jiraataan magaalaa mattuu jedhaniin jalqabne.
koomaandar nagaraan gadda galgala raayyaan ittisaa qabuudhaaf ga'e isa booda humni poolisii oromiyaatii fi uummanni magaalaa qeerroon hundumtuu ba'ee hirkaa baasanii amma qajeelcha poolisii godina lubbaaboraa keessatti poolisii oromiyaatiin eegamaa jira sababa jarri qabuu barbaadaniifis nuun galle akkuma horii wayii bakkee irraa qabanii fuudhanii deemuu barbaadan naannoo isaatii tokko fulakkaar isaan booda poolisii oromiyaa wajjiniinis walitti dhukaasuuf yaadanii liyyu hayiliin oromiyaa gidduu galeetiyyuu namicha fuudhanii gara qajeelcha poolisii godinaa keessatti eegaruu gaama.
Firri akkasni dhaqeen ilaalaa.
Wanumti mataan koo hidhatee ilaaleera naqu namoonni poolisii oromiyaa ta'ee gaara gadi ta'eef rakkoo qabu amma kana ilaalaa jiru.
Sababiin qabaniif hin beekamu.
sababii qabaniif hin beekamu akkanuma namoonni meeqa adamsaaru qeerroo magaalaatii oromoo tokko tokkotti magaalicha keessa kan jiran akkuma kana adamsu callisanii adamsu kan isaa fi sababa isaan beekamu Magaalaa Mattuu keessatti nama hidhuun waan akkas akkasii jira.
ammaaf hin eegalamne tokkummaan uummata magaalaa sanatti iyyuu xiqqoo akka jarri humna hin godhanne akka barbaadan akka nama qabanii akka jarri hin deemne godhe amma qeerroon uummanni magaalaa hundumtu tokkummaadhaan tokko ta'ee sagalee waliin dhaggeeffataa waliin gaggeeffati aanaas magaalaas kan godinaas hundumtu tokkummaadhaani akka namni seeraan ala hin qabamnee fi ittisanii hanga ammaatti nama hin qabne garuu maqaa namaa qabatanii naannaa jiru suuraa fa'aa waan akkanaa qabu namni to'annaa jala waliin jira.
Daldalli suuqileen eh, waajirri mootummaa banamaniiru.
Ee banamaniiru amma tajaajila kennuu eegalan gadda jarri barsiisuudhaa fi ofuma jaraatii yaalii godhanii turanii warri daldaltoonni fi hin bannu durii maaliif cufnee hanga guyyaa sadii lagannaa sana finnitti hin bannu jedhanii amma galeessa ganamaan banamee hojii madilee durii itti fufteessi magaalaan mattuu keessa haala gaarii jiramu.
Maddeen poolisii naannoo sanaa akka ibsanitti Komandoon Nagaraa Dhufeeraa jedhamu. Hoogganaa poolisii magaalaa Mattuuti. Yeroo ammaatti qajeelcha poolisii godina Lobba Booratti to'atamanii jiru. Kunis dhiyeenyaa gaafa roobii galgala naannoo isaa tokko lakka qabsatti kan bari'u jechuudha. Hojii nageenyaatiif magaalaa keessa miseensa qabatanii baatirool gochaa jiranii. Raayyaa humna ittisa biyyaa wajjiniin waa tokko tokko irratti osoo waliin galin halkan baatirool irratti walitti bu'iinsi uumamee ture. Miirri miseensota poolisiitii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture gaarii waan turee fi Raayyaan ittisa biyyaas paatrooliidhaan isaan duukaa ajjabanii jechuudha gara waajjira poolisii kan dhufanii. Sana booda miseensatti poolisii godinaatiin ajjabamanii jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha gara kaampii fudhatanii deemuu barbaadanii turanii.
kaampii maali?
Gara kaampii kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Kaampii mataa isaanii qabu. Gara kana fudhatanii deemuu barbaadan jechuudha. Sana booda miseensa humna kora bittimeessaa kan godina keenyarra jiru ajjabamanii poolisii Oromiyaatiin gara qajeelcha poolisii godina lubbaa booraa akka isaan geeffaman ta'uutu jira jechuudha amma iddoo sana tursiifamanii jiru jechuudha.
Maa inni sababii wanti himame jira raayyaatti isa biyyaa biraa?
Amma ammaatti wanti nuti beeknu sun jiru garuu daandiirra otoo paatrooliin jiranii komaandii poostiirra foldeedhaan barbaadamta waan jedhu halkanitti ture jechuudha. Naannoo isaa tokko falakkaa ture. Yeroon sun yeroo itti paatroolii godhamaa ture malee yeroo itti waltajjii hin turre akka seera miliitirichis immoo waltajjiin kan gaggeeffamuu danda'u daandii irratti hin taane karaa miira tasgabbaa ta'een iddoo tokko hin taane waan dubbatama ture miirri yeroo sanatti jarri ittiin kallattii isaan ittiin itti dhufan haala gaariin ture jechuudha.
Yeroo sana magaalaa Mattuu keessa rakkina ture guyyaa sana.
Guyyaa sana rakkoon hin ture magaalaa mattuu keessa ga- laguu gabaati kan yeroo sana ture akkuma waliigalaa Oromiyaa keessatti akka magaalaa keenyattis eh, sochiin daldalaa sochiin geejjibaa wanti garaa garaa magaalaa keenya keessattis gaggeeffamaa hin turre nuti sanumarraa kaanee haaluma nageenya magaalaa keenya mirkaneessuuf poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaas eh, magaalaa keessa socho'aa ture konkolaataadhaani. Sana gidduutti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa paatroolii tokkoon filafiitii marsanii dhaabatanii sana booda miirri poolisii Oromiyaatii fi homaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture haala gaariin ture jechuudha.
Waldhabdee yaadaa yeroo sana ture jira.
Tokko paatroolii sadiin deemaa turan jirri. Paatrooliin tokko poolisii Oromiyaa qabatee ture. Paatrooliin kan makalaakaa tokko fillafitti dongore karaatti cufee ture jechuudha. Cicifanii dhaabanii sana booda poolisiin Oromiyaa sun boonii raayyaan homaa ittisa biyyaas paatroolii lamaan dudduuban dhufanii. Sana booda komaandii poostiidhaan barbaadamta wanta jedhu ajajaa poolisii kana fudhatanii deemuuf turan jechuudha. Sanarraa kan ka'u yeroon sun halkanis waan tureef sa'aatii amma kanan deemu waan hin jedhin walitti bu'insi yaada uumamu jechuudha. Sababii kanaaf barbaadamta wanti jedhame ka- kallattii ifaa fi bilisa ta'e wanti ibsaniif hin jiru.
Guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsaa kan godina qeellam wallaggaa obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaa'een yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii ka jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloorraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Haacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walkan keessaa sa'aatii shanii walakkaa gaafa qidaame balbala cabsanii hagaaziin na dabaddabuutti taa'e lafee cinaacha koo karaa bitaa daakanii laphee koo afamu fiidhaan rukutanii mormaa asii gadee karaa duubaan salbii na wantiidhaan na rukutan asii gadee Saggoo kee moo?
keessaggo. Ciitichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabaddabaa du'e jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodanis of awwaalaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma keessan buge ganama namootaan bilbilaan bu'ee waammadhe namoonni bakka achumaa olla qabanii. Amarraattuu ciisummaan itti fufe.
Maal goote siin jedhan.
Waanuma godheeyyuu hin qabu. Kanaaf kanayyuu naan hin jenne. Oluma lixaniitiin.
Maqaa kee si gaafataniiru.
Maqaa koo nan gaafanne.
Afaan maalii dubbatu immoo jar?
Afaan Amaariffaa dubbatu.
Waan sin gaafatan hin qaban.
Waan na gaafatan tokkollee hin qabaanne dabaddabaanuma ta'an malee. Balbala si'a tokko rukutanii si'a lammaffaatti keessa bu'anii.
Cabsanii seenanii?
Eeyyee.
Meeqa isaan?
Ani amma isaanii lakkoofsaan waan ani ibsu tokko hin qabu beektu baay'eedha.
Yeroo lixanii namni si wajjiniin mana keessa ture hin jiru?
Ijoollee wajjin rafaa jiru jira hiriyoota koo warra na gargaaru.
Isaaniin keessaa si'uma adda baasaniiti moo hunduma keessan?
Isaaniin fudhatanii deemanii anatti as deebi'an.
Nama meeqa kan isaan fudhatan?
Nama sadi gargaaraa kooti ani maatii hin qabu waan ta'e. Haati koos abbaan koos an hin jirredha. Hiriyoota kooti barattoota riiftibaaliidha. Yuunivarsiitii riiftibaaliidha barani. Biddeen naa bitanii dhufanii na bira turan. maatiis kan hin qabne hanna hawaasni naannoo fi jiraatan naannoon hundi na beekudha. Maatiin koos kan hin jirre namaa hin qabnedha. Yuunivarsiitii Riiftibaaliitu na gargaaraa jira. Anaani namootuma na gargaara. Jiraatota gargaaraa jira. Mana mootummaa kutaa tokkotti argadhee ishii keessan taa'aa jira. Waanumaan illee beektu mana yaalaa dhaqullee homaa illee kan hin qabnedha jechuudha.
Ati maa inni nama qaamaa hir'uudhaa maa inni meenatti?
Qaama hir'uudha danda'ee hin deemu harkaan deemu.
Harkaanin deemaa?
Harkaan lafa qabadheen deemaan miillan qabu.
Namuma akkasiitii re'inni isaan dhufanii sireeban.
Ee otuma na arganiiti na reebanii.
Siree keessaas hin baasaniitu.
Eeyyee.
Wayyaa isaan uffatan kan maaliiti?
Agaaziidha.
Amma mana wal'aansaan nan dhiyaate.
Naan namoonni nageessaniitiin achiin ture. Qoricha naa kennanii marsee naa waraananii deddeebi'iitii lallaalanii naan jedhanii na gaggeessan.
Gara lafeen kee cabee jiru sanatti hafuura baafachuun faasin rakkisu.
Hafuura baafachuu akkasumas akkasuma na godha hafuura baafachuun dadhaba.
Maal jechuu barbaadda amma maaltu jira sammuu kee keessa?
Waan an jedhu iyyuu na waan an jedhu iyyuu hin qabu. Malaan jedha waan an jedhu hin qabu. Waaqumatti maddeen dhiira malee.
Godina qeellan wallaggaa keessatti bosonni walal kaleessa gubachaa akka ture jiraattonni dubbataniiru.
Bosona walal aanota sadii gidduutti gaa'o qeebbee jimmaa horroof yoomaalagii walal gidduutti argama. Roga karaa jimmaa horroo jirutti kaleessa abiddi itti qabatee ture. Iddoo afuritti qoodanii abidda itti qabsiisanii ture.
Namitti qabsiisan beekamaa?
Ammatti hin baramne egaa hojii fokkataa akkanaa ka hojjetu yoomuu diina karaa kamiin haa ta'u diina kana godhu bira geenye qabatamaan baruu baan nuqate bulaan eegaa ture kana godhu diina.
Aangoota naannootti gabaastaniittu.
Eeyyeen gabaasnee jirra. Waluma geenyellee amma barra to'annoo jaloollee jira abiddi kun qeerroon wal tumseet aanama kana guutuudhaatti yaa'ee galgala dhaqee irraa dhaamsee deebi'eerra tunniin babal'ate.
Eenyutu sinii gabaase immoo naannoo sana jirtu sin gubachuu isaa akkamitti bartan?
Ol ka'iisa guddaa qaba. Mul'ata fagootti bira fagootti mul'achuu danda'an argine jechaa harata argine san booddee namoonni naannoo san jiran oduun gaggaa'anii isaanillee dursanii nu bira gahan namoota gandoo achi jala jijjitti dhiyoo jijjiran durumaa eegan itti bobba'anii illee wal waamnee bakka jirru qeerroon uummanni hojjetaan mootummaas illee wal tumsee konkolaataan dhabee dhaamse.
Maaliin dhaamsitan?
Bosona guddaadha daggala qaba maluma bishaan illee itti nannee baala kanaanis qoomoo kan jedhan mala itti abidda dhaamsan naannoo kana ni jira qoqqoodanii jechuudha sanuma fayyadamnee namoonni jaarsoliin raafan kun illee nu bira jiru bakka jeelchaniiti ofuma keenya bishaanumaaf baalaan dhaamsinu.
bulchaan aanaa jimmaa horroo obbo Shibashii Gannatii waa'ee kanaa gaafatamanii.
Egaa waan ta'e hin beeknu asuma magaalaa keessa dhaabannee gaafa hojjechuu ilaallu gaara sanarraa abdatu haaraa. Isa booddee egaa qeerroo magaalaa kanas deeggarsa gaafannee abbootii qabeenyaa konkolaataa qabaniis deeggarsa gaafannee kan mootummaas bobbaasnee namni akeeka dhaamsu goone. Egaa kanarraa kana abiddicha dhaamsinee galle egaa eenyutu abidda kana qabsiisee waan jedhu immoo ganaa qorannaa armaan duukaa jirra.
Godina Jimmaa aanaa Oomonaaddaa magaalaa Sandaaboo keessatti raayyaan ittisaa dhukaasa banuun nama shan madeessuusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Gaafa roobii humni waraanaa makkalaakiyaa Jimmaa kan ka'e osoo karaa ittifamee haxaanuu. konkolaataa taataa sadi mannaaraadha makkalaakiyaan baasanii paatroolii sadiin gara finfinnee geessu. Humni biraa immoo konkolaataa lagannaa gabaa labsame kan Finfinneedhaa gaafa sanbata guddaa halkan dhufeedhaaf jira. Isa gara Jimmaatti dabarsuudhaaf ala sandaaboo dhaloon dhufanuu karaan cufaadha. Karaa ma cufaa arganii uummata dhukaasan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafamee saala naaddaa fi saala jimmaa riifar godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa ijaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiin siin jedha. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu Oromoon adda.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nuurezemmaa Gaalii sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti.
ሁለት ልጆች ተጎርሰው ገብቶ ነበረ። ሁለቱንም ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ሴንተር Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi sanbooda jimmaatti ergamuu dubbatan. kaardii isaaniirraa akka hubanneetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaanis inni tokko awwal abbaawaari inni kaan immoo muslim musbahaa jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru kanumaaniin kanarraa xumuraan jaallanne gammadaati nagaatti.
dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa Itoophiyaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi maayikil reener waa'ee labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite irratti ejjennoo yuunaayitid isteetsi qabdu sirriif ka ta'u malu jechuudhaan dubbatanii jiru daawwannaa ministeerri dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi reeks tilersen gidduu kana Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuudhaan ambaasaaddar reeneriif gamtaa afrikaatti ambaasaaddaritti yuunaayitid isteetsi meeri leeyonaard ibsaa gamtaan kennan irratti kan isaan kana dubbatan ejjennoon keenya sirriif kan ta'uunsaa waan nutti dhaga'ameef kana dubbanne ministerichi dhimmaalaa kaleessa kana mirkaneessanii jiru yaaddoo nageenyaa qabaachuusaa fi nageenya uummata isaa mirkaneessuu akka fedhu kan mootummaan dubbates ni hubanna garuu immoo yeroo kana godhu karaa mirga uummataa fi dirree siyaasaa kabajeen akka ta'uu qabu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaantiin keeniyaa uhuru keeniyaata har'a hoogganaa garee mormituu biyyattii guddichaa raayilaa odingaa waliin masaraa mootummaa keessatti walgaanii dubbatanii jiru marii sanaa booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha oggeessonni yookaan immoo geggeessitoonni biyyaa walgaanii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii dubbatanii jiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa boqonnaa gaarii nagaatti bula.
Got us a sunset sinking into a Friday night. Got us some beer needs drinking. Hey, and we just might. Sometimes we gotta make it up as we go, but laying low ain't all that goes on round here. It might look a little laid back to you, but it ain't all just porches and plows. Don't let that one red light fool you. There's always something going down in this nothing town. That old abandoned factory just got the wrecking ball. We threw a party in the parking lot just to watch it fall.